male?
asitore workshop tsopano akupatsirani pulogalamu ya afikepo thandizo la pulogalamu imeneyi likuchokera ku european union ndi kuboma la dziko la germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la germany ya giz ndipotu pulogalamu imeneyi ili mkati mwa projekti ya afikepo nep imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka hiv ya school health nutrition hiv and aids shin munduna wa zamaphunziro zina anga nnejo jinamwira ndimaphunzira kumtangatanga ndi- standard 8 ndili ndi ndakatu Chabwino.
mutu wake ndampeza wanga sopo ndampeza wanga sopo ine sinkalingalira kuti ndimpeza ndampeza wanga sopo kuti ndimpeze sopo nayenda magulu osiyanasiyana monga nafika kwafikepo anandiuza kuti ufuna chani nanena kuti ndifuna sopo anandiuza kuti sopo wako kunompeza ndampeza wanga sopo ndikachoka ku toilet ndimasamba m'manja poti akandiona kuti ndansiya mati godiwa ndisiye nina singakusiye chifukwa kuti ndiwe sipesho kwa ine sipesherale pa chizungu cheni chetiti mati sipesherale ndampeza wanga sopo abaenzalongo muli nawo wanu wansopo ndampeza wanga sopo ndisambe manja ndisopo ndipewe matenda pasukulupo
ana sukulu na sehemu tisamba manja ndisopo
musambe ndisopo mukachoka kuchimbutsi musambe ndisopo mukafuna kudya musambe ndisopo samayambe kupika musambe kamaliza ndisopo kukonza pasukulu sopo amapa machelemusi muonetsetse kuti sopo alipo auseni yephunzitsi ngati wata sopo tikatelo tikhala tanzi tisambe ndi sopo
pewe matenda anazulu nthawi imene ana ankapeka nyimbo iyi ankapeka kapena kuimba anapeka ndanayo ti nthawi imene ana ankayimba nyimbo iyi Inu Moyo munamva chani?
ankapeka.
Ah.
Eh, I said, ima- kodi memory yanu ndiya short ndiya long
Eh, anazulu kumatasowana ndi kale ndikumangokumvani anazulu mukucheza ndi ujeni namwino Eh.
ruth Eh.
eh, edu.
kuli bwanji kuplanda yako ine ndikuti ndiku- ndikuzungulira munkotakota umu mulanje kuzungulira ku kasungu mzimba north ku, ku south uko kunkhata bay kukaronga chitipa kumulanje aa kumulanje kuma ndimapita ndine eh?
kumulanje ndimapita ndine munapita liti ii mwezi watha liti iye pakalitchule date ku skulu yanji
Ah, kunyengeni tinakafikako ah.
kumabanja tinapitako mabanja Eh.
eh, ndayidziwa mabanja Eh, tinakafika kulowa ku kumeneko.
estate inde Eh.
uko mkatikati katikati umo tinapitako kumenekochi
ali bwanji ana skulu kumeneko ana kunko- sikulu kunje?
tikumeneko kwali bwino Mm.
Eh, madrama akumapanga ena akutengera akutengera advantage yoti kumakhala maskulu assembly amapanganso timaperformance pamene pacha komano muzindipatsa mpata muziyankhula eh. pa chabwino ndikupatseni mpata pa 15 october 2018 kuli zotani oho Eh, ya yambani kumeneko 15 october Eh, ndi tsiku la mande limene lolo kapena Eh.
kuti lolemba eh.
ehe ndiye pa 15 mwati ndi pa monday ehe kuli chani pa 15 pa ndikungochita 15 october amaganiza zina ife tikamba zina ndi mothers day yetu koma zimene Pa tukam- 15.
ehe chimene manena kunyadirana kubala athu ndikuti nsalu zagundika anthu mupita kugulitsana.
kumankebe auchena a- a- a- anazulu cholekera
muitenga kuti ndalama
mpakana ndiuliwe ndirect mwezi wapita tu
umasungira Eti?
oktoba inu mwana wa nzeru amasungira mothers day ndiye paliso chinthu chinaso Eh, chimene chikuzana kwambiri ndi afikepo ndi Africa.
ndi nkhani yanji imene ine ndikusamba mmanja ndi sopo tsiku lolimbikitsa kuti tizisamba mmanja ndi sopo kapena kukumbukira kusamba mmanja ndi sopo osati kungokumbukira kumulanje kokha iyayi osati kungokumbukira kukasungu kokha iyayi dziko lonse dziko lapansi lonse lapansi anazulu mwina ndingokudabwitsani pang'ono fuka ndimawerenga mabuku osiyanasiyana inu mukakhala pa whatsapp inu ndimakhala ndikuwerenga mabuku ndeno ndemunidabwitsere eh, pa whatsapp maonapo za hand washing day global hand washing day na gugulatu oh Eh.
ya uh, buku lina limene ndimawerenga amanena kuti global wash, hand washing day Uh, ghd eh, ghd kunyika dera Mwachidule.
kwake Mhm. ana skulu mukumva akachizungu kameneka kameneka ghd Hand ndiye washing kuti day.
global hand washing day Okay, chabwino.
akuti inayamba ndi a global public private partnership eh, ya pa nkhani yosamba manja okay zifukwa zake zoyambitsira nkhani imeneyi kwambiri amaona kunena kuti tichepetse matenda otsegula mimba matenda amene amabwera chifukwa cha uve chifukwa cha uve ehe ngati uve wanji kutsegula mi- eh?
tiye ndione scenario ya pa sukulu pa sukulu Eh.
ana apita ku toilet Eh.
kapena ku chimbudzi kuja kubwera kungofikira kugula zakudya zakudya zijaso zosavindikira zaphikidwa kalekale fumbi lonse lalowa pamene paja kungofikira chakudya njala yakuwawa Eh.
pa breki tapanteza basi kutapa mteza chimanga chokazi ngati nayika mbotolo chijo chikhutulira mmanja chonsecho yulo ti umakasewera kudothika wagwira poza ayo. anthu timapena mmutumu Wakanda kukandakanda, mmutu munthu.
kutani Eh, eh, kayanza kona muna nali mkena kake wamfinya chani eh.
kufikira pa chakudya maiona imene eh?
anazulu inuyo munkasamba m'manja muli ku primary Ndi sopo.
ndi sopo kodi munali pa primary yanji anazulu Ine nali tatunziniko pa st louis ino ina ndine ntola nkhani ndi masukulu a masukulu osiyanasiyana lero ndikukupangani interview anazulu kodi nkhani Mm.
ndi yaine Takupezani.
Memphani global hand washing day takupezana anazulu mpulogalamu ya afikepo Eh.
inu munaphunzira skulu yanji ya primary ine nali ku st louis fp school monkey bay oyili kumankipe Eh, ya.
sili mozambiki Ah, Oh, St.
chabwino.
Louis, ya?
Eti.
Ah, ye, kumankibe tsono mukachoka ku chimbudzi Eh.
zimatha bwanji nkhani yosamba m'manja Ah, ine sindimaona kena kali kosekuwa kamene kanayikidwa kuti kosamba manja of course panali mpope pa skulupo Eh.
Ko- ofuna pakasamba manja pa mpopipo koma kufuna sikumachitika-chitika ya sikumachitika-chitika Eh.
sokoyo nde kunalibe Eh, ndikalekale tikukumbutsana mpulogalamu ya lero ya afikepo kuti global hand washing day pa 15 october ikhala ikuchitika Inde.
pa dziko lonse lapansi Ehe.
ya ndipo sikuti ndi chaka chino chokha Ndiye- zakhala zikuchitika ndiye pa sikulu panupo nanunso pa 15 mukhoza kudzapanga kena kake Eh.
kokumbukira nawo kunena kuti no tizisamba manja ndi chani ni sopo Eh, ya.
koma kuyankhula umene kokobwa eh?
muyankhula bwanji ino ndikapita kunkhotako ndimafanana nankho ngati wakunkhotako kaka mudziwa kaka Ndikafi- ndikapita kukasungu dala ndimachithya paso umene kuja chakukasungu chophatikizana ndi chitumbuko ehe Okay.
tikafika kuku mzimba ako mzimba kanatikuya chomene nadadakaonga anjani kum- kumgira mtangatanga Eh.
anyaka yange njanjani kuyoya chomene kula Eh, tikapitenso kutunda kwambiri kukaronga chitipa Eh.
chimodzimodzi kumenya chiyankho Eh. naloli Eh, nalole, naloli nalole.
kumulanjenso Ndaka, ndi ndaka.
chimodzimodzi Eh.
kumulanje umandziwa kavina Eh.
pali mafunso angapo amene tifuna kuti tiyankhe mpulogalamu yathu ya lero Ehe.
uh, funso loyamba ndiloti chani ndilonena kuti kusamba m'manja ndi sopo kumafunika sopo akhale pa sukulu akhalepo apezeke kodi mu sukulu zathu za primary amaonetsetsa bwanji kuti sopo akupezeka ndipo akusamalidwa tatene ticheze ndi awo alice ndimbwa ndi shin teacher alice tayamba ni tatidziwitsani muli ku sukulu yanji kodi
Sikulu yathu ndi Meru Primary School, Meru Zone, Chitipa District. Ife sopo yemwe ana amagwirisa ntchito posamba m'manja, timagula pogwirisa ntchito ndalama za school fund zomwe ana amasonkha pa sikulu. Sopo akatha m'matoiletsi kapena m'malo mosambira manja, ana amatikumbusa kunena kuti sopo m'matoiletsi watha. Ifenso tikaona kuti sopo mulibe, timayikamo kunena kuti ana nthawi zonse azisambira m'manja ana omwe sakusamba m'manja ndi sopo timawalimbikitsa pakuwauza ubwino wosamba m'manja ndi sopo pa assembly kapena m'maklasi mwawo kuti wina aliyense azisamba m'manja ndi sopo ndipo omwe akusamba m'manja ndi sopo nawonso timalimbikitsa kunena kuti apitirize kusamba m'manja ndi sopo mmene akuchitira kamaliza kugonza pasukulu sopo amapa machere musi muonetsetse kuti sopo alipo auseni ephunzitsi ngati wata sopo tikatero tikalatani tisambe ndi sopo
shinticha mazungumika patrick mwayi ife pasikulu pathu apapa mazungumika amene amakhala responsible uh, pa ndi head teacher plus the shin teacher because ifeyo tili ndi ka gpf pasikulu pathu apapa ndi ka gpf one of the activities kapena ntchito za uh, ka gpf akoko ndi kugula zina monga sopoyo so uh, hedi ndi shini timakhala pansi kuonesesa kuti uh, mabhaketi monse ma- pena paliponse papene pali mazi papezeke chani papezeke sopo thank you very much Tisambe manja Ndisopo Tipewe matenda Pasukulupo
anasukulu nonse mudzisamba manja Ndisopo
musambe Ndisopo mukachoka kuchimbudzi musambe Ndisopo mukafuna kudya musambe Ndisopo innocent mphande libwera rumba primary school mphunzitsi amene amadziwa zoti pakhale pasa- papezeke sopo wosambira m'manja ndi shin teacher amene ndi ntchito yake aonetsetse kuti m- madzi alipo komanso sopo alipo wosambira m'manja ana a sikulu innocent mphande libwera rumba primary school karonga amphande pakali pano mukukumana ndi mavuto otani pa, pa nkhani ya chikhalidwe cha kusamba manja ndi sopo pakati pana skulu are there any challenges nanga mumathana nawo motani tifotokozereniko pang'ono Ah, pakali panopa ma challenges amene ndikuwapeza madzi madzi mabhaketi amakhala kuti mwina atha mwachangu makalasi adakali mkati ndiye vuto limene limakhala kuti ana ena akupeza kuti akubwerera osasamba m'manja ndiye panopa kuyeseza kufotokoza kuti ah, atsikana ama- a health club azipanga cheki m'mabhaketi muja kuti atungiremonso madzi mwachangu madzi akatha basi atungiretu nthawi yomweyo sikoma kwambiri innocent mphande poya libwe la rumba ineyo ndine story workshop patron
Tisambe manja Ndisopo Tipewe matenda akutero uh, limbuli zone kumulanji Eh, mbuya umo eh, ndinapeza ana ali pa asembule ehe. mammawo amene
aphunzitsi ndikuyamba kuyankhula
zokhuzana ndija aa zinali chonchi manja mwamba manja mwamba ya tipinde mwamba tipinde mwamba pansi tiongole mizere bwinobwino mizere yakayonga kalubwino manja mwamba tipinde mwamba ombani kasanu kanayi katatu kawiri kamodzi kamodzi zero tokola tsitse Ah, takulandirani siku lero phunzira nthawi ino ni nthawi yoti tikayambe mwambo wakuchikhini wakuchani pacha Eh, uku kichini tikadye phala iti nanga sena tangudzuka ngati njinga iti Eh, sitinadye kanthu iti ya ndi nthawi tikadye phala komano paja tisanakadye phala timamba kutani pacha timasamba mmanja eh Ah, timasamba ndi chani tiziyenda monga ndi makalasi ukasamba mmanja ukatenga mbale wakukichini panzere tikulandira phala iyi ndi skulu ya chitedze chitedze primary school ku limbuli zone boma la mulanje iyi ndi nthawi ya assembly ana akomana ayima malaini e, aphunzitsi awo mmene pachakutsogolo kupereka malangizo nthawi yofunikira kwambiri akufuna kuti akalandire phala koma asanatero akuwawuza kunena kuti pa nthawi imene mufuna mukalandire phala muyambe kayi mwasamba m'manja ndi sopo tiye ndipitirize tife kuti kodi afotokozera kuti kusamba m'manja ndi sopo asanakalandire chakudya kumatanthauza chani tikuona kusamba m'manja ndi sopo izi zimathandiza kuti tiphe majelemusi amene ali m'manja tikudziwa kuchoka ku nyumba kuzafika kuno ni mtunda wotali yeti ena takoza munsi tazigwira tatani tagwira zosiyanasiyana kuti tisambe m'manja kuti tipewe chilonse majelemusi amene aja kuti tikamakadya phala tikadye bwinobwino palinso nthawi ina yofunikira imene tena kusamba m'manja pa nthawi yanji paja tikachoka kuti timombere m'manja amene timombere m'manja amene amene tiwanena zoona tikachoka ku chimbudzi tikuyenda kusamba m'manja komanso ndi chani paja sopo zimenezo osayiwala iya timvana eti ndiye pochoka pano tipita pa nzere tipita zono pa nzere koma tikumbukira kusamba m'manja ndi sopo kenako tikatenga mbale wako ku kichini tikadye phala tichite zimenezo molingana ndi makalasi athu tiyamba a standard 3 amene muli ku ah, kumanja kwangawo kodi tisanadye tani Tisambe manja, kuti tipewe matenda tisambe manja.
sabata latha ndisamayiwale ndinali ku nenda school ngati mwana wapeza kuti patapu aseta bwera ndampeza wina ase iwe ndakuona wamwa madzi apa Yeah, imazi usodi dumamwa yeah.
sumamwa Eh.
amene amamwa ndani iwe unamwa o mwangosamba manja Eh, naye manya mwa koma mmamwapo nthawi zina Eh, timamwa.
oho mukamamwa madzi mmasamba mmanja Eh, timasamba mmanja.
mmasamba ndi cha Timatha ngosamba mmanja na kutoka kutoilet kuja. Ngosamba mmanja upanda sopo, ukaha kuti sopo palibe. Basi kusamba mmanja bwino bwino.
Eh.
Basi kumamasi.
ngati lero sopo alipo Ah, lero sopo palibe.
lero sopo palibe Eh.
oho Ya.
ndiye ngati palibe mmata Ngati palibe timakaitana afunzisa sopo palibe. Ndiye wapanga madongosolo tatani.
Eh.
Apangiza sopoyo.
ndiye lero mwauza Ah, isina auze yeah.
chabwino mwabwera kuza- ku- mukudzata padzamu nguzamwa madzi oho mwapaona pano pali sopo ali palibe ndiye mupangapo cha pa basitengo cha pamanja ndiye basikira kauza aphu madzibvunzi kuti akagulosopo oho okay awo ndi aphunzitsi abanda obanda abanda aphunzitsi abanda bwerani aphunzitsi abanda muli bwa tibinoke ine ndili bwino zikomo ndakuonani mwakhala mukudutsadutsa apa kudutsadutsa ndinimati ah, ndifunse nawo apa patapo apa pakumabwera ana angapo akumwa madzi ndendangana ndapeza kuti sopo palibe aphunzitsi ashinticha akatundula mandiuza kuti timawuza ana kuti azisamba m'manja ndi sopo asanamwe chani madzi sonapopo sopo palibe mulankhulapo chani Eh.
kumbali ya sopoyo Eh.
timalimbikisa adi koma sopoyo apapa silinampetse koma tili ndi mapulogalamu oti sopoyo apezeke kuti ana azigwirisa ntchito akamafuna kusamba m'manja pampope pathu Eh, sono inuyo mukafuna kumwa madzi sopo mmantengako kapena nanunso aphunzitsi Mm, mwangomwa cha uyo uyo
tapeso timangopangira momwe mwakupangirana Eh, Eh, eh, sopo amene amachokera kuti timagula ngati school timayenera kuti tipange provide sopoyo Eh, yetu ndiye watha Eh, awo atano panopo chabwino Eh.
ayi aphunzitsi ndathokoza Zikomo.
zikomo ashentecha nkhani ndi mmeneyi ah, ah, ah, aphunzitsi a madam banda achifotokozera kuti ayi timawetsetsa ndithu kuti pakhale sopo koma lero zavuta sopo palibe kodi ana ali- ali pa chiopsezo chotani lero pali chiopsezo ndithu kuti nangasiya kusamba m'manja koma palibe sopo tizilombo tina tikhozosalira m'manja muja amene akumwa madzi nde isobvious chakhozomwera limodzi andi tizilombo tina tikhozonso kuyambitsa matenda ndithu zangochita kuti nangasi nthawi zina ukha kuti pakubwera mlendo pakomo china chake mlendo chimato eh mlendo amangodzidzimutsa pachake mapeza sopo palibe koma ndithu mukanampeza chabwino Ndithu ndithu.
ayi ine ndathokoza aphunzitsi zikomo kwambiri yeah.
tsopano tikupitiriza nkhani yathu eh, tikuwunikiratu nkhani yokhudzana ndi kukumbukira tsiku losamba m'manja ndi sopo Ndi sopo.
limene lili pa 15 october nkhani imene tikufuna tiwunikirenso apa ndi nkhani yokhudzana ndi kugwira ntchito ndi alangizi a zaumoyo eja mukuona kuti pali kugwirizana kwambiri tu pa nkhani ya kusamba manja ndi sopo ndi alangiza za umoyo pa sukulu zikugwirizana mwa zogwirizana ifo chonena kuti iyi ndi nkhani ya ukhondo tikupewa matenda Eh.
zikangokhera nkhani zokhudzana ndi matenda imene aza umoyo akukhudzidwa Eh.
eya ndi ife tizauza ana aja komano mwina pena zithawo tiphulitsana onso mafuso oti sitizithowayankha Eh.
koma kagwirenda za umoyo aja amadziwa molowa mwake solenezulo ikakhala kunena kuti nkhani sikukhudza matenda koma ndi ya za umoyo alangizisa akukhudzidwa akukhudzidwanso eti Eh. situkamba tiza za umoyo kupewa matenda Eh, mpaka ngokhala za umoyo ndoti aza umoyo zikwata mwachitsanzo madzi amene ana akuyenera kugwiritsa ntchito pa sukulu akhale madzi otetezeka ruth mulahala ananena kuti akhale madzi otani akhale madzi otetezeka Mm.
ovika o- muli kuti tathiramo mankhwala Eh.
chlorine kapena water guard chabwino avindikiridwa bwino mmene tasungamo chikhaliso chinthu choti chotsukidwa bwino ngati Bwino.
palibe mankhwala amenewa atani awiritse Oh.
ena amati kuphitsa Eh.
eya mudzayese ino latathiridwa mankhwala madzi aja kuaphitsa ndi kuathira mbotono nkuasunga a amakoma atu Oh.
Eh, kamabwaso ka test ndithu kenakake Kabwino.
kabwino Eh.
Eh.
ndiyeno tikunena kuti pali kugwirizana pakati pa mlangizi wa zaumoyo Ehe.
ndi ntchito yokhudzana ndi kusamba m'manja ndi sopo pa sukulu kwambiri kodi anzathu mu sukulu zina akutani yayi ndithu ndine amene simuhangu kuno kusanga kukabidza dzoni ifeyo kuno kwathu alangizi athu timagwirana untchito limodzi moti pachiyambe anatiphunzitsa ma- anatipangira tina anatiphunzitsa kukumba timayenji toyika mchibotolo kuti vana azisambira chiyani azisambira m'manja kenako anatiphunzisaso zoti pazimbuzi pazikhala posekedwa ndipo zitetezo zimenezo pazimbuzi zathu nzotani nizokwanira timatsekapo ndithu asanabweri azati awuti pasati ujeni timaperu tosambira manja tikanali pamenepo ndithu alangizi anatiphunziso wakati ujeni tizipirala toyika mu mapero aja osambira m'manja moti timaperoto timayika poti pamenepo asanabweri azati awuti pasati masitandi toyikapo chiyani toyikapo mapero ndiponso kunonso chilimbikiso chilipo ndithu alangiza amatilimbikiso nena kuti vana kamachoka mzimbuzi azisamba m'manja ni sopo moti vanawo ndithu aligwira ntchito limodzi ni faskulu komiti komanso aziphunzisi vathu kuno asini- ashini ticha chiligwira nawo ntchito limodzi mopanda futu lina lililonse
tikatero tikhala tanzi tisambe ndisopo
Ah, ndipoti ndizoona monga inenso chairperson wachane wakumvera radio Ah, ndikusimikizaidi kuti ndizoona kuti alandiziwa timagwirana kuti ntchito limodzi chifukwa amakhala kutiyendera nthawi ni nthawi kotera kuti ana unoku ah, ndiolimbikitsidwa ndithu akamachoka chimbuzi amasamba m'manja ndi sopo moti ah, whh anatithandizaso masitandi monga mwati iwo ndizo anatithandiza kuti tipange timapirala ndiso pa timapirala tisitogwira ntchito panopa kugwira ntchito masitandi pamene tikuikapo chani tikuikapo mapero oti ana azisamba m'manja ndizoona ndithu mm,
sehemu tisamba manja isopo musambe isopo mukachoka kuchimbuzi musambe isopo mukafuna kudya musambe isopo sanayambe kupika musambe isopo kamaliza kukonza pasukulu sopo amapa machelemusi muonetsetse kuti sopo alipo auseni phunzitsi ngati wata tikatero tikhala tanzi tisambe ndi sopo
anazulu lero bwanji pulogalamu yathu tiyimalizire pamenepa tikumbutsane kuti uthenga waukulu ndionena kuti kusamba manja ndi sopo ndi njira yofunikira kwambiri imene ingathandizire mwana wa sukulu wa puraimale kuti apewe kutenga matenda makamaka timaonikira matenda otsekula mimba eya amene ali ndi matenda woopsa Eh.
fo munthu umataya madzi nthupi ndiye akhale mwana wa sukulu Ah, ah. ndi matenda woopsa kwa ana amene awoka komanso anazulu ngati anawa akuzolowera kusamba m'manja ali ndi sopo ali aang'ono Ehe, mfundo imene ndiye moyandisangalatsa eti mfundo ndili nazo kodi ndi- ndi yanu ndiyano fundoyo ngati mwana wazolowera kuti timasamba m'manja ndi sopo basi timakhala chikhalidwe akamakula ndi choncho ndoti iyeyo apanga zimenezo akhala sakuphunzitsa ena ino nazulu mukuvutika kunena kuti muzisamba m'manja ndi sopo simunazolowere muli mwana Ii, koma pano Tenti pandazolowera.
zivomereza zinaza nazulu Ah, pano ndinazolowera nanga ndiziphunzitsa anawa inosamapa Eti.
ah, ndine role model otu kodi tiyana timanisi tanu tija Eh.
Eh, kodi nisi ndi chani pachichewa Ah, ii, amwene Eh, ah.
nisi yemweyo nisi yemwe eti ana ache mwali anu kana ana- andani eh.
amene aja mma- mma- mmaphunzitsa zotani ku nyumbako amene anja amadziwa nthawi zonse kodi paja ndina ndina kuli letisha Eh.
precious ndi mimi okay Eh, yeah.
Eh, achina mimi amapezeka kwambiri maina amenewa pakati pa ana ang'ono ang'ono Oho.
mimi gile amapezeka kwambiri Eh.
eh? chabwino Eh.
amadziwiratu kuti anti anatiuza kuti tikachoka ku toilet Eh.
tisambe m'manja ndi soko eya apena zikamvula amandiuza kuti ndaperekeza okay Eh, ah, ndifuna nkasambe m'manja ndi sopo osati kungosamba m'manja mwadongosolo au mbalimbali mwa dzalamu mmene musokumatikira Muzikhadabo.
muzikhadabo Eh, mmenemo eh.
nachita chidwina akupanga zimenezo zoti nango auza ete kuti muzitere mukamasamba m'manja tsiku limene akupanga ndati o Eh, so- mwana sizichedwadi kulowa kulowa mutu mutu tifunsefunso limene tingapatsire zitenje chifukwa daboti mafunso osefusidwaje ife sitikuyankhapo tipata chitenje pali ubwino wanji mwana wa sikulu wa primary akaphunzira kusamba m'manja ndi sopo ali wang'ono funso lophweka lophweka Eh.
tauzira kaletu nambala yathu ndi iyi anazulu perekani 0884857001 komanso mutha kutumiza yankho lanu kudzera pa whatsapp ku nambala iyi 0995517930 ndibwerezanso nambalayo 0995517930 komanso osayiwala kuponyanso mu box pa sukulu yanupo mwayi umenewo makamaka upangira ana aku primary school sinanga programu ndiyawo ndipo on- pozindikira kuti ana alibe mafoni mwayi umene angaupeze iwowo ndoti tayikire maboksi msukulu zawo zija makamaka sukulu zomwe muli project yafikepo 150 schools tithamangire nafenso ku mtundako fuka zikuoneka kuti zapyatu zapya eh.
kuli zochitikaso lero Zochitika.
Eh.
tikaone masewero kumeneko.
kumeneko Nkhani Eh, yake imweyi.
ana asukulu ana asukulu tizisamba m'manja ndi sopo ndi sopo.
eh, tisanaje tikachoka ku chimbudzi eh, ya Eh, tikamaliza kaya kukonza pa sikulu eh, ya tikafuna kupika chakudya Eh, Kwa ima- kupika.
omakhala ma home economics ku sikulu amati chani kaya masiku ano Eh, home economics studies yomwe.
chani chani chani studies Eh, eti eya komanso ophikira naja Eh.
asanayamba kuza chakudya asambe asambe- manja ndi sopo Eya.
Eh.
Pa- pa- pa iwowo pakapezeka nzima yoyamwitsa akafuna yamwitsa mwana ata Amus- asambe manja ndi sopo komanso anazulu kumudzi kuja zimatheka kuti mwina kuli mbuzi Eh.
kuli tiagalu Eh.
ana nthawi zina mwina amathawi kamasula mbuzi kapena galu anammanga kaya pa chingwe akumasula mukamaliza kumgwira yang'anani madzi msambe manja ndi sopo Ehe.
ya zofunika zimene Eti. Eh.
osayiwala tikatero Tipewa tipewa matenda otsekula m'mimba athu Eh. chabwino zikomo kwambiri si basi atapita tithamangira umene chabwino kodi kuti kuli chani kuli tuma drama Masewero. Tiye nanazulu. Eh.
malingana ndi ujeni kuwapo washing Eh, day akuti kuli dry run ya dry run
kuyeselera pamene Inu?
akufuna akaonesa zona kutsukira eh, kwake.
chabwino alright musambe isopo mukachoka ku chimbudzi musambe isopo mukafuna kudya musambe isopo sanayambe kuphika musambe isopo kamaliza kukonza pasukulu sopo amapa machelemusi muonetsetse kuti sopo alipo auseni epuzitsinga ni wata tikatelo tika